we don carry our matter come again o oh. make una good evening my country pipo i hope say i meet all of una well make i give una three gbosa all of una wey dey lis ten to us outside naija and for obodo naija gbosa gbosa gbosa man make una help us manage am like that make una no vex say you no hear from us for all this while make una no vex na exam cause am but everything don dey calm now we don thank god make the result better make you e good wella na the koko be that we don land and we dey always land from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata una go don dey hear the voice na still na girl my name never change my name na adebayo zainab the girl wey dark wey dey blow even if i no be safe, i go still dark you know say i dey always tell una that one i still dey find love in case you help me see any anybody i still dey find love you know say i dey always tell una make you dey make you do am as you dey always do na. make you first take the small tori before you go chook eye inside the full matter hmm. all these people wey dey always rank all these latest university or best university for country for all the whole world and for country dem don do their normal way o dem don rank as dem always rank dem don rank the three best university for nigeria hmm. ha. baba don talk o general overseer of the redeemed christian church baba don talk say he don predict when he go die hmm. that one choke o hmm. the stakeholders in the educational sector don suggest ways wey dem go use end the asu strike wey dem wan bring come o make god may god allow am work be the koko hmm. another tori wey dey my front the minister of labour chris ngige try all means say make you use stop make you use end the strike wey the doctors dey strike but the doctors no gree o be like say dem do one meeting on friday we never hear the outcome make we enter entertainment The non popular nollywood act actor igwe olaiya don show face o another matter wey dey my front dey talk say the we no we no i don't know wetin do the oldest woman for yoruba movie madam grace wey we know as iye osogbo make una dey follow her matter we go hear wetin do the mama uh, our popular rapper wey we dey always call bado bado bado dey talk say bado do something wey shock people we go too hear am make una dey follow me as we dey always enjoy the tori before we go chook hand inside the full matter. for webometrics latest rating dem tok say ui university of ibadan carry first for di best university for nigeria covenant university take di second position and obafemi awolowo university carry third position for best university for nigeria hmm. na all di university good all those ones sef dey try make god dey help everybody the general overseer of the christian of the ah make una no vex the general overseer of the redeemed christian church pastor enoch adeboye predict when he go die baba talk say he go reach ninety years before he go start to dey prepare for im death say he no go die young baba dey seventy-eight years currently By you, baba talk say e no go die young seventy-eight years baba still young o may god may god elongate im life make e live well good health and wealth baba we say amen to your prayer o the stakeholders for educational sector don suggest ways wey dem go use end this asu strike it was after the chairman of asu professor emmanuel sodeke talk tell nigerians say make dem hold federal government wella if dem no sign the agreement wey dem get for december twenty-three twenty twenty if dem no sign now, by the end of august dem go go on strike o oh. make all the ways wey dem wan put into all the suggestion wey dem wan all the matter wey dem wan rise make god allow dem make dem settle am o oh. strike today strike tomorrow everything don dey tire person. <clears throat> upon say the minister of labour chris ngige don say e go reverse the policy of no pay no work no pay policy wey e do for the striking doctor the doctor say dem no gree dem no call off their strike o the minister of labour do eleven hours meeting with dem on friday on top dis matter we never hear the outcome make the positive out outcome na the koko because make if gov if doctors no dey on ground for a country na wahala be that o may god help us make we enter nollywood make ah na nollywood matter we wan talk make we enter entertainment the nollywood actor ọláìyá igwe don show face so e talk say e no die as dem dey talk am but e confam say e dey very sick since all these days may the almighty god heal am amen. i na talk something that time say the oldest yoruba movie actor iye osogbo ha nothing do mama o madam grace owoola clock ninety-one may god make mama live long make him, make her face no see bad amen our popular rapper wey we know as olamide baddo shock nigeria e make im fans e make their head swell olamide olamide baddo wey im real name be olamide adedimeji prove say e value heritage and culture very well You show respect by prostrating for Wasiu Ayinde K1 the ultimate for a wedding ceremony. Be like say na all the matter we will get for ground be this. Na una I go dey meet, na me una go dey lis ten to. Mm? I love all of una. Make una enjoy the rest of una day and have a wonderful week ahead my name never change na still na girl adebayo zainab make una no forget say i still dey find love o if una help me see i i still dey available till next week we go meet again make una take care of una self. i love all of una.